ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro ho muri uganda twumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu kiganiro dusurukeye abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ry'aho muherereye magingo ya ritanga umwezi namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere reka ngire ni mwirirwanya amahoro n'amahaho nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya amerika ninjye byiza ni cyubahiro wubakirije yombi nk'ibisanzwe akaba ari nanjye turi busurukane muri gahunda y'uyu munsi uyu munsi tugiye kubagezaho indirimbo zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi ku mugabane wa afurika
bareke kaba twinshi kabajye kaba munge kaba babaze ngo urushinge hinge iwanjye nta mpungenge bareke kaba twinshi kabajye kaba munge izo ngoma zinikije nizo mu ndirimbo mafu akaba ari indirimbo y'umusore masalande ugezweho i burundi muri iyi minsi ubusanzwe akaba yitwa armel shabel ngendakumana akaba ari nawe ubimburiye gahunda yacu yadusurikiye y'uyu munsi
ubaga postinga ariko bizoba kostinga kutubona duteringa ivyo mafu usanfu ni mafu mafu ivyo mafu usanfu ni mafu mafu Bazubabwa n'agapiripiri Barakashinga ubaga forcing ariko bizuba costing utubona dufering ubaga casting ubaga forcing ariko bizuba costing utubona dufering yo
arakoze armel shabel ngendakumana uzwi cyane ku izina rya masalande kudusurutsa mu ndirimbo ye yise mafu gahunda yadusurukiye rero ikaba ikomereje mu rwanda aho twakira umusore uherutse kwitaba imana ivan burabyo wamenyekanye cyane ku izina rya ivan burava niwe rero ukomeje adusurutsa mu ndirimbo ye yasohoye bwa nyuma akaba yarayise big time
We're making it with no casting, making more money. Mm. Igihugu urukundo rutakibaho, ni amahomvu, ni amahomvu. Ngo ni gake gake, agasigaye ngo ni gake gake. Okay, nse, ah. Twemere barura karura, natwe akarura tukamire. Reka none, ah. Ndumva you.
uwo yari nyakwigendera Ivan Buravan mu ndirimbo ye big time imana imukomeze mu bayo kandi ntirukore igashira noneho reka twambuke tunyarukire muri tanzania aho twakira diamond platinum afatanyije na mboso mu ndirimbo yabo bise oka reka tubumve
La générale Dangote Kilungi fisha dede kana nipo mambo ya pwani hadi napandisha dozi kitwe ndani hadi nasimika Ah, nitichibua na katisha kanyakanga mwali anapokatika tamani alelele ale, alelele ale. Oh, ale, alelele ale.
Mama Dangote Mendex Don Umenifanya nini mimi mwana Yes, mwenzio?
my black Maana kwako sioni, umenifunga na sikio. Umeshika hapa, ukinigusa huku, ukinichumu mimi, ukinibusubusu jama.
Kubwa ya wakubwa fella Hamisi talenta Makono kono mwenda pole kwenye mchanga, nakupa mkono wa kongole bebi, we mwamba hesabu za kukokotoa umenifunza wewe, waniamisha mikoa bomboli kwa ukerewe. O mapenzi ni kinywaji softi baridi, Mandela Kilia wananuna mwenzao ni kifaidi.
Ida Shaibu O malezi amerithi upande wa bibi Salma Dakota mwali nyuma kama mlima itiki
Nelson Kisanga RJ the DJ usisitishe chumi tapata safura Soda nimeambiwa chuzi unachezaga chura achura anarukaruka achura anajakuja achura anarukaruka ni chura anajakuja atete atete atete atete Diva the Boss atete atete atete Atete Semkwela Babu eh fagilia Eto Kumwembe abo ni diamond na mboso mu ndirimbo yabo oka nshuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari twumve mu masaha ari imbere reka mbibutse ko yari radiyo ijwi rya amerika itangariza washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi usibye kudukurikira ku maradiyo mwadukurikira no kuri interinete mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook instagram ndetse na youtube mwakoresha radiyo yacu voa mushobora kandi kutwandikira mukoresheje email adresse radiyo yacu arobaze voa akadomo gaova suruke ikaba ikomeje noneho tuve muri tanzania twerekeze muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho duha ikaze igihangange mu muziki wa lumba nta wundi rero ni kofi olomide maze adusurutse mu ndirimbo ye yise jour de joie ati umunsi w'ibyishimo iyi ndirimbo nkaba ngira ngo igwe ku mutima abiyemeje kurushinga uyu munsi aho muherereye hose maze mukomeze mugubwe neza
bonheur de mademoiselle chance et de monsieur le boss. Aoussa, Aoussa, Aoussa, Aoussaka. Il n'en pouvait plus. Ils se sont unis. Évangile les humains. Laissons-les être heureux et prenez un foyer. Jesus like. Les jours, la nuit, amour, toujours. Les soldats sont nombreux dans nos pays, envoyés par l'ONU. Leur mission s'appelle Peacekeeping. Mademoiselle jeune mariée, nous ici tous unis, nous te confions une mission dans la maison de votre bonheur. Cette mission s'appelle Lovekeeping. Quant à toi, le beau gosse jeune marié, nous te savons un demi-dieu. Mais dans la maison conjugale, nous te doigt s'appelle Faithfulness Keeping. Pour tes enfants, sois un papa responsable. Et pour ton couple, sois un marié pratiquant. Aimez-vous un marié au-delà de la folie. Pardonnez-vous, quelle que soit la faute. Nul n'est parfait, toujours tolérance et du, du, du, les jours, du, du, du, la nuit. Juma Jane. Elle est mariée, dis-lui que tu l'aimes. Elle est mariée, donne-lui du respect. Elle est mariée, veille à son bonheur. Yuma, allez, calme-toi. Mbende, yo, yo, yo, Andoze. Tata Kibokolo. Eh, Belle mariée, toi le beau gosse marié. Voici la chanson des mariés par Kofi Olomide. Yote,
yari kofi olomide mu ndirimbo ya jour de joie aho agira ati wowe nkumi yarushinze uyu munsi mu rugo rwawe tuguhaye inshingano zo gusigasira urukundo naho wowe musore warushinze tuguhaye inshingano zo kuba umwizerwa inyamibwa ubundi urugo rwanyu ruzaba urw'abizera imana reka rero tumushimire kofi ku bw'izo nama agiriye abarwubatse uyu munsi mu nkundire dusubire i burundi maze duhe ikaze kidumu mu ndirimbo yise kirezi
uratambuka abantu bose bagatamarirwa uko murembo kabisa kweli umeumbika iyo urenganye tugahura mu kayira k'ikirundi izosi ryanje liyakwa kuvunika imana yarakwitondeye ikubwiza n'ubwitonzi mtoto umeumbika unasifika natamani niwe na wewe siku zangu zote za uhai bila kudai ukitabasamu kila mara tunapokutana mimi huwa hoi karibu kuzirai Kona nafasi kubwa kwa moyo wangu, unanipa sababu za kuweza tena kutabasamu. Kuna kasoro malezi umepewa ni first class. Mm. Unachuna sifa yako nanumwe maze kumva kuvuga nabi cyangwa kwitokera Patukuweko, itendere, itenire kure, chamo sabachukwanya. Hey! Itendere, itenire kure, kure, ikomire yo. Ekulikindi, usanilenga, wacha nikupende, ulicheze. uratambuka abantu bose bagatamarirwa uko murembo kabisa kweli umeumbika iyo urenganye tugahura mu kayira k'ikirundi izosi ryanje liyapfa kuvunika watu kubako itendere
Charles Kidumu mu ndirimbo ye aherutse gusohora akaba yarayise kirezi gahunda yadusurukeye uyu munsi ikaba ikomereje mu gihugu cy'u rwanda aduha ikaze jino kizigenza mu ndirimbo ye aherutse gusohora yise aye Je suis Jeannot.
It's DJ Higa and DJ Rusam.
Rutwitsi muzi nari nzi ko gafatwa iyo ugurutse ukajya kure none dore gafashwe mu mikino nyiri n'aha mu rwanda abatamanyi bawe Bambwiraga yuko kwitwa umwana ari ugufutika. Now there in regrets until we meet again. Babonye nifunze. Babona mfunze mo kijene. Ngayayo nakoreye, ngwino tuyabyinire. Simbibara nk'ikosa, niyo twakena tuzatigita. Ntukiyime bihari. Cause you deserve to smile forever. Nyashya y'ababanyugururira mwana wa mama nyugururira sinzi akajeje n'akanjye nawe ma Ah, mfite umutima mwiza bya nyabyo wowe mu mwanya nkwiteho gusa ni fureshi ubwo ari wikendi dukine sayaho nacyo ni pati mpaka tomoro madamu adera kino kubyumva witinya gutamba papa ni umuvumvu na mama ni suzana ntacyo wazumbaza mwa
arakoze jino kizigenza mu ndirimbo ye yise aye reka noneho tuve gato mu karere k'ibiyaga bigari maze tunyarukire mu gihugu cya nigeria aho twakira abahanzi bakunzwe muri iyi minsi kiz daniel na tekno mu ndirimbo yabo bise buka
Don't sleep, don't sleep, wake up.
Kalaya money, Balaya money, free, wake up. Eh?
kalaya money, Balaya money, wake up.
tera,
Tera, tera kokeka mula,
wake up.
kunitukala. Ala kuya lodila. Don't walk, you don't try, try. You supposed to be jai jai. Kilo come, be come, person matter, person we don't mind. Boy, when I land, I land softly on the sofa floor. So far, so good. Koni bajo, let me see you. Go lo lo lo, let me see you. Go lo lo lo, bukao, let me bukao, let me see you, baby, bukao. Go lo lo lo, let me see you. Go lo lo lo, bukao. Let me look out. Let me see you there. Go lo lo lo. Let me see you. Go lo lo lo. Look out. Let me look out. Let me see you there. Look out. Go lo lo lo. Let me see you. Go lo lo lo. Look out. Let me look out. Let me see you there. Look out. Better, better, better. Look at the dollar.
Wake up,
Kolo, ala kuya, kara kuya la odila. I walk on dry, supposed to be high. Kilo kawulu shefu wata, let's see all your mind. When I land, I land so free, on a so far flow, so far so good.
barakoze ki daniel na tekino dusurutsa mu ndirimbo ikunzwe cyane muri iyi minsi ikaba yitwa buka mukomeje gusurukana na radiyo ijwi rya amerika itangariza ibiganiro byayo hano i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi gahunda nidusuruke reka noneho twambuke inyanja maze twerekeze mu gihugu cya hayiti aho twakira mano bitsi mu ndirimbo ye yise akuna arakoze mano biti kudusurutsa mu ndirimbo ye yise akuna mbibutse ko uyu musore akomoka mu gihugu cya hayiti reka mano biti yakirwe na p square mu ndirimbo yabo bise jaye
Let me
go share my sorrow. Take go share my sorrow. Hey. Shebi na them get them out. Waiting there like Mary. I go dey live my life. I go dey live my life. If you try me, you go chop breakfast. You go chop breakfast. Get the oh. Why I'm killing so bad? I know you dey feel that vibe. 'Cause I no get your time. Say na money dey my mind. Yeah. If you no make a move, wait till you get, brother, wait till you get. So put your hands up in the I'm on an enjoyment, we want shake body. Tell them it's the day body. Peace square go make you salty. Even though we do get money, I go dey live my life. I go dey live my life. If you try me, you go chop breakfast. You go chop breakfast. Get the oh. Why I'm kicking so high? I know you dey feel that vibe. 'Cause I know get reka tubashimire p square muri ndirimbo y'aba basore bise jaye bibutse ko pira na po aribo bagize itsinda rya p square bakaba bari bamaze iminsi baritandukanyije muri iyi minsi ishize bakaba barongeye kwishyira hamwe bagasohora indirimbo ya jaye akaba ari nayo kandi twerekeza ku musozo wadusurukiye uyu munsi ariko mbere y'uko dutandukana ndagira ngo mbararike mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru aho venise nshimiyimana zabagezaho agasaro kaburaga ndetse na rusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari Gedone cyubahiro bashimira kuba mwitabiriye gahunda yadusubikeho uyu munsi kandi agira ati naho gutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe mukomeze kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru